imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi niyadirwe mbasuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba imisoro myinshi isoreshwa ikawa iri mu bibangamiye abahinzi n'abacuruzi b'icyo giterwa mu gihugu cy'u Burundi nk'akarorero hari ikori ritangwa ku rw'amakomine bagatanga amafaranga ashika cumi na rumwe ku kiro cose c'ikawa y'amaganda isoromwe kandi bakongera bagatoza ibicumi icenda ku ikawa yumye hakongera hagatozwa ibice bitanu n'ibyicumi bitandatu ku mafaranga yose agurishijwe ikawa ikoboye canke ikawa ishowe hanze uwo ni bwana boniface habonimana ni umukozi wo mu ihuriro ry'abacuruza ikawa rizwi nka enterikafe mu gihugu cy'u Burundi iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru ku irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu byo mu karere ka afurika y'epfo no hagati sekafa ni mu kanya mugume ku maradiyo mu burundi ikawa ni kimwe mu bihingwa byagombye kwinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro icyakora abahinzi n'abacuruzi b'ikawa barinubira imisoro myinshi isabwa kuri icyo gihingwa ni inkuru y'ijwi rya amerika rifatanyije n'abakunzi baryo twayisomewe na mugenzi wacu desire atungimana uri i kigali mu rwanda mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta kuri uno wa gatanu kubegwa n'igisata c'ikawa baba bigenga canke abikorera utwabo rwari rwo kurabira hamwe ingorane zihanze ico gisata c'ikawa Diodore Ndayisenga wo muri ubwo bushikiranganji avuga ico cagikurikira no kugira ngo barabire hamwe igikorwa cakozwe kijanye no gusuzuma hafi inzitizi ziri mu gisata c'urudandaza rw'ikawa izo nzitizi rero ziri ku mice itandukanye inzitizi zisanzwe ziri ngaha muri urwo rudandazwa ku rwego rw'igihugu ariko kandi hariho n'izindi nzitizi zisanzwe ziri ku rwego rw'ibihugu duhana imbibi mu mugwi munini dusanzwe duhurikiyemwo eyase uwo mugwi rero nawo nyene uzoca ukorana mu nyuma kugira ngo urabire hamwe inzitizi rusangi mu rudandaza rw'ikawa kugira ngo ikawa haba iy'uburundi cyangwa iyo mu bindi bihugu ishobore gushika neza ku masoko mpuzamakungu cyangwa mu isoko rusange amakori menshi atangishwa ku ikawa ni imwe mu ntambamyi icyo kidandazwa kigira kuva mu burundi gushika ku isoko mpuzamakungu y'ikawa ihinguye umukozi wo mu runani rw'abadandaza b'ikawa intercafe bonifasi habonimana abifitiye gihamya hari intambamyi ijanye nuko mu gisata c'ikawa hatozwa amakori menshi nk'akarorero hari ikori ritangwa ku rw'amakomine bagatanga amafaranga ashika cumi na rumwe ku kiro cose c'ikawa y'amaganda isoromwe kandi bakongera bagatoza ibyicumi icenda ku ikawa yumye hakongera hagatozwa ibice bitanu n'ibyicumi bitandatu ku mafaranga yose agurishijwe ikawa ikoboye canke ikawa ishowe hanze inyuma y'imyidogo myinshi k'umurimyi w'ikawa mu burundi ataca gikuramo ikawa uwo mukozi wo mu runani intercafe yemeza ko atakindi kibituma atari ayo makori n'amatagisi ayo mafaranga yose rero ugiye kuraba agenda agabanya amafaranga yoshikiriye umurimyi kumbure n'inyungu ukora mu gisata c'ikawa ku rwego rw'itonorero canke ku rwego rw'ikoborero nawe yohakura kugira ngo akore iki gikorwa co mu gisata c'ikawa intambamyi mu gisata c'ikawa ntizishobora kuranduranwa n'imizi ariko igikomeye ni uko abegwa n'icyo gisata bokomeza kuyaga ivyo tuma izo ngorane zigabanuka umurimyi w'ico gitegwa cinjiza amafaranga y'agaciro akaronka koyoko bonifasi yabonimana wo muri intercafe atanga umuco hamwe novuga yuko intambamyi zizohera noba mbeshe kuko intambamyi zihera abantu batakiriho igihambaye ni uko ibibazo biriho kugira ngo abantu babitorere umuti uko bayaga ibibazo bihari inyuma y'ingorane iruhande y'ingorane haba hariho n'umuti igihambaye ni uko ibibazo biba bihari abantu bakabivugana bamaze kubivugana bagatora inzi bakagira indabo imwe nta na kimwe kigoye kirimo byose niba bashobora kwicarana abafata ingingo n'abazifatirwa bose bakicarana umuti urahari bazotora ku munsi wa kabiri w'ino ndwi mu ntara ya ngozi abegwa n'igisata c'ikawa bari bahuye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ikibazo c'ikawa nico cari cabakoranije icegera c'umuvugizi wa Petero Nkuru nziza yabwiye abamenyeshamakuru inyuma y'uwo mubonano ko leta itegerezwa kugarukira ico gisata Alain Diomet Nzeyimana ubu ku vyerekeranye isezini turimo ya bibiri na cumi n'icenda na mirongo ibiri hoho ni nk'akamaramaza kuko urabona yuko ukwezi tugezemwo kw'icumi na kabiri hakaba hamaze kuboneka gusa amafaranga y'ibice mirongo ine n'umunani kw'ijana ico bisigura rero ni uko nk'isi zeni izokurikira ya bibiri mirongo ibiri bibiri mirongo ibiri na rimwe yoyo bibandanije uku idashobora no kubaho leta y'u Burundi rero ifatanije n'abanyene ikaba ariko irakora ibishoboka byose kugira ngo iki gisata congere kunagurwa bibaye ngombwa hafatwa ibihano kuko nk'abo bantu batariha amatagisi abo bantu bagenda bakadandaza ikawa bagera mu mahanga bakigumira cyangwa amafaranga ntibayagarukane ni ukuvuga rero yuko ingingo zose zizokenerwa leta izozifata zizozimenyeshwa hageze abarimi b'ikawa mu Burundi nta kindi basaba atari uko ibibazo vyo mu gisata c'ikawa vyotorega umuti mu ntumbero yo kudugirizwa igiciro atari uko bamwe bakavuga ko bagiye guheba kurima ico giterwa njabukamazi birimira ibiterwa mbumbarugo arakoze desire hatungimana udusomeye iyo nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika twifashishije abakunzi bacu mu gihugu cy'u Burundi mu makuru y'imikino mu gihugu cya uganda uyu munsi hatangijwe irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe y'ibihugu byo mu karere ka afurika y'epfo no hagati sekafa mu kanya gashize nibwo harangiye umukino wahuje uburundi n'igihugu cya uganda cyakiriye iyo mikino kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi yakurikiranye uwo mukino bahizi uwo mukino warangiye ute
uwo mukino urarangiye mu kanya umukino w'ikipe ya uganda n'uburundi mu mugwi wa e urimo uganda burundi jibuti na somaliya akaba uganda irangiye itsinze uburundi ibitego bibiri kuri kimwe cyaturutse kuri penaliti cy'uburundi kandi mu mukino wa mbere habaye hakinnye uburundi hakinnye jibuti na somaliya umukino wo ukaba warangiye ari zero zero iyo mikino yose akaba yabereye hano kuri iki kibuga cya kcca hano mu mujyi wa kampala muri rusange uyu mukino wahuje uganda cranes n'intamba mu rugamba z'uburundi ese wavugaga wavuga ko uganda yatsinze uyu mukino irusha cyane uburundi
mu by'ukuri ukurikije uko abatoza b'amakipe yombi babwiye abanyamakuru umukino urangiye bavuze ko abakinnyi bose bakinnye uko bari bategetse gukina uretse ko mu gice cya mbere uganda cranes yakinnye neza kurusha burundi intamba mu rugamba ariko mu gice cya kabiri intamba mu rugamba nayo ikaza kurusha uganda cranes akaba ariyo mpamvu intamba mu rugamba yashoboye kubona penalite mu gice cya kabiri nayo igatsinda igitego hanyuma ibihugu bihagarariwe muri iryo rushanwa riri kampala ni bingahe dore ko tuzi ko nk'igihugu cy'u rwanda kitohereje ikipe se hari impamvu zatanzwe ko kuba u rwanda rutaritabiriye ayo marushanwa
nibyo koko hari ibihugu bitaje muri aya marushanwa kandi ntabwo ari u rwanda rwonyine harimo na sudani y'epfo etiyopiya hamwe na repubulika ya kongo yajaga kuza yatumiwe kuza muri iyi mikino ukurikije umukuru wa wa sekafa yavuze ko ayo makipe ataje kubera amikoro ariko muri make amakipe ari ahangaha agera ku icumi harimo uganda kenya tanzania uburundi jibuti somaliya sudani ya ruguru hamwe na ni ayo makipe nibukaho ariko harimo amakipe agera kuri icumi ignatius bahizi i kampala ndagushimiye cyane
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro cyahariwe uburenganzira bw'itangazamakuru
muri somaliya abarwanyi ba abantu cumi n'indwi barimo umusirikare mu rwanda naho ubushinjacyaha umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga noneho tunyarukire mu bufaransa umunyarwanda eugene shibana ubwisanzure bw'itangazamakuru
ni ngombwa
claude ganza munyamagana Eroje Burikaneza Nairobi ijwi rya Amerika niyo nkuru Kigali Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Babette Ngabo Akabayirubusa ijwi rya Amerika Stockle Mutijima Venuste Shimimana ijwi rya Amerika Londres
Ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na radiyo ijwi rya Amerika ubushikiranganji bujejwe umutekano mu burundi buheruka gusohora itangazo bwiyamiriza ibinyamakuru bwise nyarwanda ari byo iyagure tv ishami tv na kigali news bikorera kuri internet umuvugizi w'ubwo bushikiranganji opp ankurikiye pierre mu itangazo yashize ko umukono yasiguye ko ivyo binyamakuru bitangaza amakuru n'ibinyoma ku burundi hagati aho hari n'ikindi kinyamakuru gikorera mu burundi citwa nawe tv giheruka kugarwa cagirizwa guhonyanga amategeko y'igihugu c'uburundi mu kumenyesha amakuru atariyo igwirirana ry'ibinyamakuru bikorera kuri interineti mu karere k'ibiyaga bigari risigura iki hari ico biza vyongera ku bwisanzure bw'itangazamakuru utwo ni tumwe mu tubazo tugiye guca ijya n'ino mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru icuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe diana nininahazo nongere ndabaha ikaze mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru icuno munsi umutumire wacu ni jean regis nduwimana umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyigwa vy'ibinyamakuru etude de media mu gifaransa jean regis nduwimana ikaze mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru kandi mwakoze kwitaba ubutumire bwacu ndabashimiye cyane abamukizi n'abo bose bariko baratwumviriza haraheze iminsi hibonekeza ibinyamakuru bitandukanye bikorera ku mbuga ngurukanabumenyi na cyane cyane nka za youtube aho bacisha ko amakuru atandukanye aho turavuga mu rwanda canke mu burundi muri congo tanzania n'ahandi igwirana ry'ivyo binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukanabumenyi murabiha insiguro iyahe cyane twamenya hariho nuko biba bihuye n'icyo twokwita gutera imbere kwa tekinoloji k'ubuhinga bwo gukoresha ibinyamakuru uyu muntu uwo ari nawe yiyicariye ahantu ariho hose ku isi ashobora gushyiraho ikintu kikabona ikinyamakuru mu gatari ikinyamakuru ni byiza ko abantu bamenya gutandukanya ibinyamakuru nk'ibyo bya amerika nka humura nk'ingamba nka televiziyo nesanse nka radiyo y'igihugu ya leta n'izi mvuga icyo tuzi mu mbuga ngurukanabumenyi rezo sosiyo aho umuntu we wese ashobora gushyiraho ikintu akakitanga ikinyamakuru mu gatari ikinyamakuru ibyo rero biba bihuye n'uko uko ubuhinga bwo kumenyesha amakuru bwagiye buratera imbere umuntu ashobora gufata ijwi ryiwe na telefone cyangwa akayifatisha ikindi kintu gishoboka n'imashini ordinateur ishobora gufata ijwi hama yeza gufata ijwi ugashyirako amafoto atanu atandatu ibyo mu myaka cumi n'itanu iheze ntibyashoboka hari akazi gashobotse kubera abanyamakuru gusa mugabo uno munsi ku itelefone urabikora ni ukuvuga rero yuko uyu ni umunyagihugu umuntu aba ari hose ashobora gutanga amakuru mugabo rero hariho rero n'abandi bantu baca babizana nk'ubuhinga kuko abajya iyo tuvuze ngo umuvugizi w'igipolisi yariyamirije abantu batanga amakuru y'ibinyoma ni ukwibuka yuko mu gihe nk'ibi na cyane cyane hariho imiduga ya politike cyangwa ingwano hariho icyo bita ingwano yo gutanga amakuru iyo nayo rero bariya abantu bafite uburyo buke badashobora kuba abanyemesha amakuru barayinjiramo kugira ngo batange amakuru y'ibinyoma bivanye n'uwabatumye gutanga ayo makuru y'ibinyoma bishobora kuba kurondera abantu banywanyi bw'ubwo buhinga mu rugurukana ubumenyi nk'abaforowazi canke akaba gutanga amakuru y'ibinyoma mfite intumbero yo kubesha abanyagihugu bariko barakumviriza ibyo birakorwa n'amareta birakorwa n'imiharito ibigwanisho birakorwa n'imigambwe birakorwa n'abanyepolitike birakorwa n'abanyagihugu basanzwe mbere n'abashirahamwe icyo bita la desinformation birakorwa n'abantu benshi cyane rwose hanyuma ga jean regis hambavu y'ico kintu uvuga ngo harashobora kuba biva ku gushaka kurondera ababakurikirana benshi ari ba followers babita gutyo mu congereza nta sano bifitaniye n'ibindi bivugwa mu bihugu bitandukanye hariho nk'uburundi mu vyegeranyo bitandukanye vy'amashahamwe akurikiranira hagufi vy'itangazamakuru aha turavuga nka reporter sans frontiere barashira ico gihugu mu bihugu biza inyuma kububahiriza agateka kumenyesha amakuru kububahiriza uwo mwuga no kukungene bubahiriza abo bamenyesha amakuru bakaborohereza mu mwuga ivyo vyovyo ntibishobora kuza bisa nk'ibituma ivyo bihuha bigwirirana biciye kuri izo mbuga zitandukanye yego cyane nibyo cyane ntubeshe ibintu uvuze nk'ubizi kuko ubu abarundi turi mu banyagihugu bangana n'ibice mirongo itatu n'indwi ku ijana by'abantu ku isi tubayeho tudafite ubwisanzure mu gushikiriza ibyiyumviro uburenganzira bwa politiki n'uburenganzira busanzwe umuntu afite ibyo rero bimaze kuba gutyo ukemera hirya no mu binyamakuru abanyagihugu batigenga n'ibinyamakuru ntibiza byigenga abanyamakuru barahunze ibinyamakuru byaraturiwe hajya mu burundi bimaze gushyikaho ikinyamakuru giturirwa abanyamakuru bamwe bagomba kwicwa cyangwa bagomba gufatwa abandi bagahunga cyane cyane guturira bijya binyamakuru nicyo abahinga mu byigwa bya terorisme bita terorisme d'eta ni ukuvuga guterwa ku binyamakuru nibyo biriho raba ubu tugira dukwize imyaka ine cyangwa itanu abantu bumviriza amakuru iminsi yose kuri humura cyangwa inzamba batumvira ibyo uvuga ijwi
ryahinduwe ryahinduwe icyo ni ikintu cyerekana yuko n'umunyagihugu arazi neza yuko ninavuga bakanyumva ku ijwi rya amerika kuri humura cyangwa kuri inzamba umutwe barawuca cyangwa indagirwa nabi ibyo ntumva ibyo ni ikintu cyerekana kumviza amakuru yonyine mu burundi ukumviza amakuru y'ibinyamakuru bikorera hanze umuntu acaba yumva yuko atari ubwisanzure buriho mu gihe bibaye gutyo rero abamenyesha amakuru badashobora gukora neza ngo baronke izo nkuru bashike aho twita kuri peya aho inkuru zirondererwa mbega ba bandi niba cyo bikinyamukiriza n'abandi nabo bamwe bashigitse amakuru amakuru atatohojwe amakuru y'ibinyoma
aha niho hagarukiye igice ca mbere c'ico kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru mwumvise cari gishimikiye ku igwirirana ry'amakuru acishwa ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye kwa gatandatu nk'ano mango mu gice ca kabiri tuzorabira hamwe nimba uko kugwirirana kw'amakuru aca kuri izo mbuga ngurukanabumenyi akenshi agacishwaho n'abatabizobereye hari ico bishobora gufasha mu guteza imbere ubwisanzure ku itangazamakuru mu karere k'ibiyaga bigari dushimire umutumire wacu jean regis nduwimana mwumvise ko ari umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyigwa vy'ibimenyeshamakuru etude de media mu gifaransa ni nawe tuzaba turi kumwe ku wa gatandatu uza ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru cuno wa gatandatu mwari mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na joe diane ni nahazo naho ku wa gatandatu nk'aho twahereye
ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na radiyo ijwi rya amerika
arakoze diane ninazwe waduteguriye icyo kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri iyi minsi mu mujyi wa bujumbura haherutse gufatwa ibyemezo bitandukanye birimo ko amazu y'ubunywero agomba kuba yafunze saa tatu z'ijoro hari abemeza ko ibyo bishobora gusubiza inyuma ubukungu bw'igihugu muri bo harimo faustin ndikumana uyu akaba ari inararibonye mu by'ubukungu twaganiriye mu minsi ishize
kuri ibyo by'amasaha byo gutaha amasaha saa tatu izo ngingo zafashwe mu bisanzwe umunyagihugu wese mu gihugu arafite icyo bita duwa oruwazi na duwa yo gusirikira abantu barafise uburenganzira bwo gutembera duwa gusirikira kuganira ruwazire nyine kwishimisha kwishimisha kwishimisha bagashikana basa ibyo ni duwa y'umuntu kwishimisha duwa urazi ni ikintu cya mbere ikintu n'umuntu umuntu aba afise igihe rero leta irinze ivuga ati icyo kintu turagihagaritse ziba ari imvo mu bisanzwe zidasanzwe urinze uvuga uti abantu ntimurenze izi saha ziba ari imvo zidasanzwe ntizigarukira ku mukuru w'igisagara cya bujumbura zifatirwa urwego rukuru rwa leta mbere no mu nama nshingamateka bakabasigurira igituma bagasigura igihugu iyo ngingo umwanya izomara cyangwa igituma nigeze kumva umushiranganji bavuga ngo ngo kwara kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ngo babukingire ngo abantu ngo ngo ntibanyuzwe ngo ku bintu by'amagara bicare niho byaciye bitera n'igipfungu iyi ngingo nk'iyo ntushobora kuyifata ngo ni amagara ngo ni ubutunzi bw'igihugu kubuza abantu gusirikira turetse yuko bwa mbere ho no mu by'ubukungu konsomasiyo burya niyo ituma ibintu amahera atembera mu gihugu niyo amahera atembera mu gihugu hanyuma tugiye tukabiraba ukaraba nk'ubutunzi aho bugeze mu burundi nk'ujya nigeze kubivuga todo poverite ni nini cyane todo poverite ni ikintu cy'igipimo cy'ubukene umaze kuvuga ko abanyagihugu indwi hafi abanyagihugu indwi ku icumi baba mu bukene budasanzwe urumva n'ikintu ni ikintu kiba gitabiriye cyane hanyuma kandi hari icyo bita todo salarisation mu burundi y'abantu bashobora kuba bafise ahantu bakora bakaronka n'ikintu n'akantu bahembwa roveni todo salarisation ni bake cyane n'umunani ku ijana urumva ni ukuvuga abarundi benshi barenga mirongo icenda ku ijana batuzwe no kwideburiya mu tuntu hirya no hino barara barihangayika bayi ico bita kwisumamwo mu tuntu twinshi kwibako ugaca usanga rero bwabuze nabwo butariko buraboneka barondera ingene baba ivyo vy'amayinite vyose uvuga ngo vy'imitaka abantu badanaza hirya no hino n'iki canke usanga ari nk'umuniversitere canke n'ubundi muntu ariko aride baraba ingene yorindira igihe akazi katarabaho E, akazi atarakaronka abeho gute iyo rero ubukene bwabaye bwinshi hari ibintu bimwe bimwe udashobora gutangura gufata ugenda urafata igihe ingene ukabona ko nawe muri ekonomi leta ari ciyongeye ku cyo washyizemo mugabo uburagije abantu gutyo ku masaha ariko barakosoma ibya ekonomi ariko birasubira inyuma bwana ndikumana kuri icyo cyemezo nanone uko wari ubivuze hari n'abaturage basanga hari igihe icyo cyemezo gifatwa ariko hakaba abandi bagikoresha nabi mu kugishyira mu bikorwa nk'urugero ni uyu munywanyi w'ijwi ry'amerika waduhamagaye ku wa gatandatu atubwira uko abibona cyane cyane ibyo bijyanye no gufunga kare ubunywero reka tumwumve hanyuma ugire icyo ubivuga tugiye twaba ibintu bijyanye n'amagori batanga usanga ari ibintu nenda bizotuma igihugu mbere kihahombera nabo nyine tuvuga yuko bitabyihenze turasaba ko gusa bahora bakora nabo nyine ubona yuko bihenze nk'akarorero ugiye kuraba nk'umuntu yahora anywesha nk'ikarato cumi ariko akakayugurura saa kumi n'imwe saa tatu akaba yugaye gusa ugiye kuraba nka saa tatu zigeze abasirikare n'abapolisi baca batangira gufata abanyagihugu ati ni mwugare ni mwugare bakugaza abantu ku bubare bagatora intebe zirya za parasitike usanga bamwe batoye nk'intebe zitanu cyangwa zitandatu urumva yuko baba batwaye amafaranga menshi ku muntu wekanya ku bantu ku muntu wo mu kabari ugaca wiyumvira ati none umuntu azoriha inzu y'ibihumbi amajana abiri cyangwa amajana atanu ayakure hehe cyangwa atange ikori rya leta ataronka umwanya wo gukora cyangwa nk'abantu badandaza inyama bo bazozirangura gute cyangwa baronka umwanya wo kuzotsa gute mu gihe bazoba bakora ayo masaha atatu rero nicyo kintu twagomba gushikiriza benshi cyateye amakenga wari uvuze ngo iyo abashinzwe umutekano baje bagasanga akabare kagifunguye batwara intebe za plasitike zabo ba nyiri kabare baca batwara intebe z'abantu nk'umuntu aba yagitunguye nk'akabara kuko hari nk'igihe saa tatu gishobora kugera nk'umuntu agifite nk'inzoga mu icupa aba arindiriye kugira yimare bakaca batora nk'intebe zitanu zitanu urumva zitora nk'ibihumbi ijana cyo bagatora ikirenga ariko ibyo ariko ibyo ariko ibyo ngibyo ntago biri mu ntago biri mu itangazo umukuru w'igisagara yasohoye ko bagomba gutwara intebe z'abantu birimo urumva ntibirimwo mu urumva abasirikare barabikora n'abapolisi barabikora nibyo baca batwara aho gufata umuntu aba ariko aranywa cyangwa ngo bafate umuntu batumye iyo saha aba yarengeje bariko arapima bo batwara intebe urumva baba bamurenganije bakajya bavuga ati ngo ujye kugombora cyangwa utange amande kuko nawe urumva uharuye nk'ayo masaha kuva isaha cumi n'imwe zo kumugoroba gushika isaa tatu z'ijoro urumva yuko aba ari amasaha makeya abakozi urumva ni make cyane umwanya wo gukora barawugabanije cyane ugaca ugira ati none n'umuntu agiye kuriha nk'inzu y'ibihumbi amajana atatu cyangwa amajana abiri gusa usanga uzi yuko nawe zigondora inzu zaho reka twakire n'abandi babiri hanyuma basubirize rimwe reka dufate christophe wiriwe neza ugiye kuraba igihugu cy'uburundi abashomeri ni benshi cyane ugiye kurarya abantu badandaza amayinite ku mitaka ni abana bazize ishuri babuze akazi aho usanga bafashe ingingo yo kubirukana none leta iri itegura iki baduca baho gute abona yuko ari baba n'inzu usanga umwana yabuze icyo akora yabuze iyo ajya kuko naho yagomba ngo yiyungunganye badumiriza ngo twiyungunganye ariko bagaca bafata ingingo nk'izo none se uwo muntu adosa ajyayo iyo ni ingingo yabaze cyane usanga baguma abana baduta mu ibarabara usanga bava mu bihugu bagenda kurondera ubuzima ariko twagomba kwiyunganiriza iwacu nawe nyine ugasanga ntibikunze ibyo byose ni ibintu bakwiye kuraba gufata ingingo bakamanza akaraba koko icyo ikwiye gufasha abantu bajya bafata ingingo nk'uguhohotera abenegihugu urakoze cyane christophe mu gihugu cya zambia kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na david wiriwe turiko turaraba ingene igihugu gitunganijwe ingene abantu babaye cyane abana abantu bato bato usanga badafite iyo baja n'iyo bava gusa uvuga uti urucuruzwa ruto ruto bw'abantu bakorera ku mabarabara bacuruza amayinite utumenga utumenga uba uriko urabahohotera nk'akarorero nk'abo bose bahari bacuruza amayinite abantu usanga hajya za kaminuza bahajya amasegonderi kubera babuze ubuvuzi bagahitamo kwitunganiriza ubuzima uko babubona kugira bashobore kuronka ay'isabune cyangwa kubaho mu buzima bubayabaye ariko usanga uca ufata ingingo yo kubirukana kubabaza ko ibyo bicuruzi umenga uriko ugatuma igihugu hagutera gitera imbere haba gutera gisubira inyuma ubugira kandi urakoze david nawe kuri ibyo bitekerezo bwana ndikumana David Christophe ndetse n'uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika waduhamagaye kuwa gatandatu ahanini barasa nk'aho bagaragaza ko izo ngingo zafashwe n'umujyi wa Bujumbura zaje kubangamira ubucuruzi buto buto muri icyo gisagara hanyuma bagaza n'impungenge z'uko abaturage akenshi leta iba yizeye ko batanga uwo musoro ukoreshwa gukora ibikorwa by'igihugu batazashobora kuwutanga ibitekerezo byawe ubwa mbere hoho kuri ibi inkingi nk'izo ziri ko zirafatwa zifashwe gutyo bigaca bituma zongereza ngo abapolisi baza baraza kuraba ko zakurikijwe uri kurongereza ingene abapolisi cyangwa amajwi bashobora kwigikamukiza bakabikora nabi kuko baca baza ugara harashaka nabi bakabwira ku mvu harashaka kwaka ibiturira ati zana ya anyi cyangwa bakicira amande abantu bidaciye amategeko hari ibyo ngo baca batwara intebe ngo uze kuzigombora haba ibintu byinshi bituma umengo agati ko kugumya yuko ariko karasinzikara ibyo twari twabishikirije yuko n'ibiturire cyangwa ibintu remezirano biturere bijya byo gukoresha ibikeneye bishobora guca biba byinshi kuko umusuda arashobora kuza umwe akabikora kumva neza ubundi umwe akabikora uko abyumva kandi uwo musuda ariko abikora ntubwire ngo baba bafashe ingingo baba bari kumwe cyangwa umupolisi baba bari kumwe wari usanga rero ibintu biruhanije cyane ku banyagihugu baba bari ngaho ariko barakonsoma bifatira akantu kabo ibyo verema ni ikintu iyo ushaka kugira abanyagihugu bagira babeho mu mwidegembe uragabanya ingingo zituma abajeje umutekano baza baraza kubahohotera bavuze akantu akenshi bita la liberite bajya liberite y'indagso y'ikintu mu by'ubutunzi mu kwidegembya kandi biri mu ibwirizwa shingiro noneho biri mu ibwirizwa shingiro iyo birinze bihagarara ni uko ziba ari imvu zidasanzwe izo mvu zidasanzwe nazo ntizigeze zisigurwa ngo zisigurwe nico rero abanyagihugu nico nico gituma batavyumva izo mvu zisanzwe zituma leta ibikora ntizasiguwe byaje guca gitumbuka abantu gaca baguma mu mwijima mu bisanzwe rero ahantu n'inama nshingamateka zikora zabwiza gutuma kuza tuti mbega zikora zikora guserukira abanyagihugu zica zihamagara aba aba aba abo bategetsi bagasigura ampibiriki izo mvu zituma umwidegembyo w'abanyagihugu w'abenegihugu usubiye inyuma kuko n'ibyibashingira iba ari bibirekura
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc uwo mwumvaga mu kanya ni bwana faustin kumana akaba ari inararibonye mu bijyanye n'ubukungu avuga ku byemezo bimaze iminsi bifatwa mu mujyi wa bujumbura ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma lemasi karara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mbasi sezereho mbifuriza wikendi nziza